ubu ijwi rya amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byabo byo mu gitondo abaduteze amatwi mugitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na oriane itangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi umucamanza wa sentare y'ikirenga mu rwanda yemeje ko ikirego ca metre richard mugisha n'abamwunganira gifise ishingiro mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani niho metre mugisha yaregeye zimwe mu ngingo z'amategeko zigaragara mu gitabo gishasha c'amategeko ahana ibyaha mu rwanda cyasohotse mu mwaka uheze avuga ko izo ngingo zinyuranye n'ibwirizwa shingiro kuko zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'umuryango nyarwanda muri rusange asaba kuzikura ku rutonde rw'ingingo z'amategeko ahana ibyaha mu rwanda umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa adufitiye inkuru irambuye tumutega amatwi ingingo z'amategeko esheshatu zigaragara mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda ni z'umunyamategeko richard mugisha asaba urukiko rw'ikirenga kuzivana ku rutonde rw'izindi ngingo kuko ngo zinyuranije n'ibiteganywa n'itegeko nshinga risumba yandi izo ni ijana na mirongo itatu na gatandatu ijana na mirongo itatu n'umunani ijana na mirongo itatu n'icyenda ijana na mirongo itanu na kane magana abiri mirongo itatu na gatatu na magana abiri mirongo itatu na gatandatu izo ngingo ziri mu byiciro bibiri zihana icyaha cyo gusebanya cyane ku bategetsi bakuru harimo n'umukuru w'igihugu gusebya imihango y'idini n'izihana ibyaha by'ubusambanyi kuri umwe mu bashakanye kuzirebana n'itangazamakuru metre mugisha watanze ikirego asaba ko zivanwa mu gitabo cy'amategeko hana akavuga ko asanga byabangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru zirimo izikumira itangazamakuru gushushanya abanyapolitiki n'abandi bashinzwe imirimo batorewe metre specioza kabibi uhagarariye leta muri uru rubanza we agasanga metre mugisha atagaragaza inyungu ku giti cye zamuteye gutanga ikirego cyangwa ngo agaragaze niba yaba yarakoze icyaha akagongana n'izo ngingo z'amategeko agaheraho azamura inzitizi yo kutakira yakira iki kirego metre mugisha we akavuga ko afite uruhare nk'umunyamategeko mu ishyirwaho ry'amategeko anogeye abanyarwanda kandi atanyuranije n'itegeko nshinga agasobanura ko bitaba ngombwa gutegereza ko hakorwa icyaha ngo abone gutanga ikirego atagomba kurebera ku bintu bizagira ingaruka ku mbaga nawe arimo porofeseri samu rugege ukuriye inteko iburanisha yavuze ko ntaho bigaragara ko ari leta iregwa muri uru rubanza yavuze ko ibigomba kugaragaza aho ihagaze mu myumvire y'itegeko runaka bityo ko ibivugwa n'uyihagarariye bitafatwa nk'inzitizi ahubwo byafatwa nk'ibitekerezo yavuze ko ari ubwa mbere leta ivuga ko uwatanze ikirego nta nyungu abifitemo yavuze ko itegeko ridatomora izo nyungu izo arizo zaba bwite cyangwa rusange yisunze ibyemezo byafashwe mu zindi manza zaciwe mu bindi bihugu ku birego birebana n'itegeko nshinga porofeseri rugege perezida w'urukiko rw'ikirenga yavuze ko metre mugisha afite inyungu muri uru rubanza mu gusaba ko zimwe mu ngingo z'amategeko zinyuranije n'itegeko nshinga zakurwaho kuko ngo nawe ari mu bo bireba kuba uwatanze ikirego atarigeze ahanwa hashingiwe ku ngingo aregera umucamanza yavuze ko ibyo bidahagije yavuze ko bimureba kuko igihe yakoze icyaha yazahanwa hashingiwe kuri izo ngingo urukiko rwavuze ko nk'umwenegihugu ushishikajwe no gutanga amakuru no kuyahabwa ndetse no kurengera umuryango metere mugisha afite inyungu zo gusaba gukuraho ingingo abona ko zinyuranije n'itegeko nshinga rwavuze ko ubusabe bwe bugomba kureberwa ku mwuga w'ubwunganizi mu mategeko kuko icyo agamije ari uko amategeko yatera imbere umucamanza yavuze kandi ko biri mu nyungu z'ubutabera kuko ibisobanuro metere mugisha yatanga byafasha ubutabera kandi icyemezo cyafatwa kikagira ingaruka kuri benshi nyuma y'igihe kitari munsi y'iminota mirongo ine umucamanza porofeseri rugege agaragaza isesengura urukiko rwakoze yashimangiye ko ikirego cya metere mugisha gifite ishingiro iki ni ikirego urukiko rw'ikirenga ruvuga ko kidasanzwe ndetse ari ubwa mbere kigiye kuburanishwa mu nkiko z'u rwanda kubera uburemere bwacyo umucamanza porofeseri rugege yategetse ko abantu ku giti cyabo ibigo imiryango itegamiye kuri leta n'abandi bose bifuza gutanga ibitekerezo muri uru rubanza babimenyesha ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga bitarenze tariki ya munani z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka yategetse kandi ko nyuma yo kwimenyekanisha bakora inyandiko bakazishyikiriza ubwanditsi bitarenze tariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri mbere y'uko iburanisha ritangira urubanza rurangiye kari akanyamuneza cyane ku banyamategeko bari muri uru rubanza metre moise nkundabarashe umwe mu bunganizi ba metre richard mugisha watanze ikirego yavuze ko iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga kigaragaza intambwe ikomeye mu rwego rw'ubutabera bikaba rero ari icyizere gikomeye ko urukiko rushobora no kuzafata icyo cyemezo rukatwemerera ibyo dusaba cyangwa se rukaba rutabyemera kuko biri mu bushishozi bwarwo ibyo rero ntabwo kuri ubu ngubu twamenya ikizavamo ariko icy'ingenzi gihari gikomeye ni uko icyizere dufite gishingiye no ku cyemezo kimaze gufatwa ubwacyo bivuze ko rero twe dutekereza yuko ari intambwe ikomeye bwana gonzaga imuganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda nawe wari mu cyumba cy'urukiko yashimye iki cyemezo avuga ko bagiye gutegura dosiye kuri uru rubanza bakayishyikiriza urukiko nk'abantu babifitemo inyungu twebwe byadushimishije kubera ko harimo muri izo ngingo harimo eshatu mu kwezi kwa cumi n'abiri bibiri na cumi na karindwi tuba twarasabye inteko ishinga amategeko igihe yigaga kuri iri tegeko ko zavamo icyo gihe ntabwo byashobotse hari ibyashobotse ariko izi ngingo eshatu harimo ijyanye no gusebya imihango y'amadini gushushanya abanyapolitike n'ingingo ireba gusebanya umukuru w'igihugu nk'abanyamakuru hari aho zibangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru rero kuba urukiko rwavuze ko twebwe bafitemo inyungu twemerewe kuza muri uru rubanza ubu tugiye gutegura ibyangombwa byose bishoboka kugira ngo tubigeze ku rukiko uretse abanyamakuru bakunze kuzamura zimwe mu ngingo babona ko zibangamiye umwuga wabo zigaragara mu gitabo gishya cy'amategeko hana mu rwanda nta rundi rwego rwari rwarigeze rugira icyo rubivugaho eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali abantu umunani mu ntara za bujumbura na meri ya bujumbura nibo bahitanywe n'imvura yaraye iguye mu ijoro ry'uyu wa kane uheze gushira uwa gatanu amazu arenga mirongo itatu yarasidutse ayarenga ijana aterwa n'imyuzure byatangajwe n'umukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka no gutabara inkuru ya mugenzi wacu evariste nziko banyanka iyo mvura isegenya yahitanye umuryango umwe wo ku gacimbiri ruyange umutumba sororezo wa komine kanyoshi intara ya bujumbura ni mu nkengera z'igisagara ca bujumbura mu gitondo cuno wa gatanu intuntu n'amarira nivyo vyaranga abaryango n'ababanyi b'umuhisi ndikumana janvier n'umuryango wiwe wose atanumwe avuyemwo biturutse ku musozi wasidukiye ku buraro bari baryamyemwo abijwi rya amerika ryasanze ku rugo rw'abahisi bari bumiwe batagira aho bacira n'ayo bamira abari umutima amenyo bavuga ko badatahura ibyabaye ahubwo twumiwe n'agatangaza tumaze kubona bino bintu byabaye twatangaye twese kuko byabaye mu ijoro nta muntu n'umwe arahabona kumbure turi ko turibaza ati iyo biba ku murango hariho n'umwe yari gusigara tubonye nk'umuryango wose uhetse abana n'umusingantahe n'umupfasoni baheriye mu nzu urumiwe ibi bintu byaraye bibaye ngaha tubyakira nabi murabona birateye agahinda urabona ko abantu batishyuye kandi ari benshi umuryango usigaye wifumbase ariko birateye agahinda rwose umutumba ruyange aharaye haguye ibara urahanamye kandi imvura ibandanije igwa ku murindi iriko izindi nkumbi zishobora kuhagwa aba banyi b'abarayi bahasize ubuzima bafite icyo basaba icyo budufasha kimwe gikenewe ni uko kenshi tworonka ahantu tuba hameze neza urabona aha hantu no kuri harateye agahinda n'ubundi n'abandi baracapfa kuko hari impanga ndende umufasi urabona hano hantu haratemba harahanamye inzu yaguwe kuno musozi hari n'izindi ziri iruhande mbega icyo kugwa n'igiki kugira ngo isanganya nk'iri ntisubire kuba nibaza yuko abajejwe intwaro bogira icyo bakoze ku bantu basigaye hano hantu kugira ntihasubire kugira umuhanuzi wa musitanteri wa komine kanyosha ajejwe imibano n'intwaro nabo nyene asanga aho ku gacimbiri ruyange abahaba babangamiwe muri kino gihe c'imvura afatiye ku kuntu hahanamye ladisirasi baziruwiha yabwiye ijwi rya amerika ikigiye gukorwa vuba ikigiye gukorwa ni uko abegereye hajya ahantu tubagisha inama tukabatoza umugambi y'uko muri iki gihe imvura ari nyinshi bokinjura hanyuma bakaraba ahandi baba barabaye kugira ngo barindire iki kumbure bige ukundi bo kwitunganya ravyo ukuntu hameze mu bisanzwe saho kubaka amazu nta mugambi wa kazoza hoho utegekanya kugira ngo ibara nk'iryo no kumwakuza ntisubire ku umugambi wa kazoza ni ngombwa ariko murazi imigambi nk'iyi hajya n'ahantu hanini cyane ntahantu hegereye igisagara abantu barahurumbira kuko bumva ko begereye igisagara cyane irashoboka rero ko uwo mugambi leta yo nyene ifata ingingo abo bantu bakimugwa hanyuma bakategura imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ntiyononye gusa mu ntara ya bujumbura koroneli antoine ntemako arunga igipolisi gijeje gutabara avuga ko abantu babiri baraye bahasize ubuzima batwawe n'imyuzure mu gisagara ca bujumbura umwe muri zone ya buyenzi uwundi muri zone ya kinama n'amazu atari make yasambutse Eh, mu gisagara ca bujumbura naho nyene ntivyoroshe cyane cane muri komine ntahangwa ni muri zone buterere amazu mirongo itatu yarabomotse ayandi ijana na zibiri aruzura mu kinama amazu atandatu arasambuka kubera iyo mvura nyinshi nyene umuntu umwe nawe nyene ahasize ubuzima kubera iyo mvura mu buyenzi muri komine mukaza umuntu umwe yaritabye imana ahitanwe n'iyo mvura ama- n'abantu babiri barakomeretse murumva ko ari ibintu biteye ubwoba kandi ivyo n'ibiharuro vya mbere turacabana turondera turaba ibiharuro kugira ngo tuzobikorere ko abantu bazoshobore gufasha ikigo ijibu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe n'ibirere mu burundi catangaje ko muri kino gihe imvura izogwa ari nyinshi mu burere bwo mu burengero mu buraruko bushira uburengero no mu gihugu hagati umuyobozi w'ico kigo renelida ndayishimiye yabitangaje ku igenekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kw'icenda umwaka uheze hari mu ihanahana ry'ivyiyumviro ku bijanye n'ingene ikirere kizoba cifashe muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'icenda bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze mu gihe umwaka w'ishuri wa bibiri na cumi n'icenda watanguye kuri uno wa mbere mu gihugu c'u rwanda mu mpunzi z'abarundi ziba mu bisagara ho abana benshi gushika n'ino saha ntibabona ingene bazotangura ishure kubera ubukene bw'ibikoresho imyambaro y'ishure hamwe n'amahera yo kuriha amashure minerval akarorero nako mu karere ka huye hahoze hitwa ibutare ahari abana barenga ijana bacicaye mu rugo mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yanyarukiye kubaraba bamubwira akababakiye komite y'impunzi z'abarundi bahungiye mu karere ka huye intara y'amajepfo y'u rwanda yabwiye ijwi ry'amerika ko abana barenga ijana batararonka ingene bazotangura umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri abo harimo abana bihunganye batari kumwe n'abavyeyi abafise umuvyeyi umwe bantawe nikora canke abafise abavyeyi bagendana ubumuga ni mu gihe abandi batanguye umwaka w'ishure kuri uyu wa mbere igituma abo barundi batakambira uwubishoboye wese kugira ngo abafashe ni ubukene bw'ibikoresho hamwe n'amafaranga y'ishuri bemeza ko ari umurengera kuri bo basanzwe ari impunzi vincent zisabira atwara impunzi z'abarundi ihuye iki ni ikibazo kiboneka cyane ngaha aho usanga ababyeyi babura minerivare bakabura udukoresho tw'ishuri twagira dutini twagira ubuvugizi tumenye aho tugira ubwo buvugizi noneho tukaza twitura uwo ari we wese aho ari hose ashobora kugira icyo afashije twari twashoboye kwandika abana bashika ijana na mirongo umunani na batatu ariko nta nkiko bashobora kuba bariyongereye hariho abo usanga ata mikoro hariho abana usanga bari imfuvyi ababaye imfuvyi kubera amagume turimwo turashobora kubona abana bari- bamwe mu kirundi tufatagira cepfo ca ruguru ni ukuvuga ngo niyo babaye ngaho ugasanga ba- ba- batsindaro ku bisanira vy'imiryango y'abanyarwanda canke ugasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nyina we bari bazinanye i burundi ariko ugasanga nk'umuvyeyi ntakiriho abo bana muri abo hariho abana babiri b'abakobwa babaye imfubyi kubera amagume turimo koko papa wabo yahitanywe n'urugwimo turimo rero abo bana ba- byarashitse n'abari batsindaro barabasohora ikiba ikibazo gikomeye cyane rwose aho komite yagerageje kwiruka ijya nino kugira abana baje mu ishuri rero ku mwaka wese twaronse ubufasha rero uyu munsi nk'abo babiri ndiko ndababwira ni abana uyu munsi ndavuga babaye abakominote atagikozwe nta shure bujamo n'ubu rero tuguma dutera kamirya n'ino abavyeyi b'abo bana bata ubwanwa bwafutse umunwa kuko atako turi bugire ubu afise abana biga mu mashuri y'intango yemeza ko azi n'abandi bana benshi bataziga gutangura ishure bataronse umugiraneza abaserukako urabona amashuri yaratanguye hariho abana bataraja ku ishuri gushika ubu uye bariho nyene cyane bagiye guheba amashuri kugira uzoronka amafaranga ugura ibikoresho by'umwana bisaba amafaranga menshi hari igihe umuntu ataba ata kintu na kimwe akora uba wicaye mu rugo canke n'ubwo woba ukora akantu ukaba ucuruza nk'inyanya cangwa amakara amakara ntiyovamwo amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose ni ukuvuga ngo hari abana benshi nyine batazoja ku mashuri bazobireka bakaguma mu rugo batabonye ubufasha hari abagishakisha amashuri hari usanga baroriyanse ahantu kure meme n'itike ntayibone abana benshi vrema ba- nyene baricaye ubu hari abicaye muhira bategereje ingene bizogenda ku babyeyi bafise abana barangije amashuri y'intango bagiye mu ndaro gutangura amashuri yisumbuye bo b'imyidogo iriyongera kuko n'ibikoresho biba byinshi ubu ni umwe muri bo abihuye kugira umwana aje muri interna utangura nkuko ni nko gutangura ku busa ugura byose ibikoresho byo muri interna byinshi cyane kugira umwana atangure kuja muri interna biragoye cyane kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishuri yongera aronke n'ibiharage by'umwana biragoye rwose twogira imana mukadufasha mukaturondeza nk'umuntu yadufasha n'imiburiburi umubyeyi agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervare y'umwana akatwishyurira n'amakaye n'aya iniforume y'umwana batubwiye ko umwana bamuriyase kure hanyuma igihe bamuriyase kure ikibazo dufise ni kimwe turi ba ntaho nikora turi impunzi uburyo bwo gushikaye icyo ni icya kabiri icya gatatu umwana utegaza kumuherekeza umushikanyeyo wongera kugaruka ayo matike ntidushobora kuyaronka komite y'impunzi itera kamo ababishoboye bose gufasha abo bana kuko ari bo burundi bw'ejo naho bari mu buhungiro aha rero dutera kamo umugiraneza wese yumva ko hari icyo yofasha abana nkuko nkuko twamye tubivuga kuva na kera narindi burya nibo burundi bw'ejo abana baca ubwenge igihugu cyubakwa ni- n'incabwenge kirundi barabivuga ati isorosoro igwiriye ija uwozana ijana undi akazana amajana abiri aho ikaye imwe iba ibonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose hanyuma gifasha umwana bamugurira ikaramu imwe iyo akaye ikoze umwaka wose umwana ashobora kumenya gu- kunguruzwa ishure ubwo bukene bw'ibikoresho by'ishuri buri mu bana bihuye nibwo buri n'ahandi haba i kigali canke i nyamata nk'uko uburongozi bw'impunzi ku rwego rw'igihugu rubivuga muri ico gisata c'indero impunzi ziba mu bisagara nta mfashanyo bahabwa n'ishamwe mpuzamakungu gita impunzi hcr kuko rifasha gusa abahungiye mu makambi y'impunzi ribona ko abashoboye kuba mu bisagara baba bifise canke bafise ubuzi bakora pierre clave ni nkuru ihuye ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenuye kakanya tuha ikaze tugaha n'umwanya indongozi z'amashengero n'amadini kugira ngo bagaruke ku bibazo bitandukanye uno munsi akabazo bagiye kuyaga kosa kandi n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukanabumenyi mu kuvuga ijambo ry'imana abaserukira kiliziya katolika mu burundi babona ko n'amajambo y'ibinyoma ashobora kwikikamwo mu gihe abandi bavuga ko baba baravyigiye neza kugira ngo barungike ubutumwa butandukanye bw'imana biciye ku mbuga ngurukanabumenyi reka duhe ikaze mugenzi wacu diane ndonsi bujumbura atangura twakirira abo bari kumwe hama baduge ku ijambo turi kumwe na patiri diodone nibizi arongoye ikigo cyo kumenyesha amakuru muri diyoseze nkuru ya bujumbura turabaramukije bwakeye namwiriwe turi kumwe kandi na horan rugero umuyobozi w'ikinyamakuru jimbere namwebwe turabaramukije mwaramutse diane mwaramutse nabo turi kumwe ngaha twakire n'umuvugabutumwa jimmy irambona wo mu isengero oasis christian center namwebwe turabaramukije yego ndabaramukije Yego ndaramukije namwe bwe mwese mutumviriza ku ijwi rya Amerika ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro ku bijanye n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukanabumenyi Patiri Dieudonne Nibizi eh, mwotubwira ikibanza muha ubuhinga bwa none bw'ikoreshwa ry'imbuga ngurukanabumenyi muri Ekereziya Katolika murakoze ku kibazo em, ko murengera ngo bihava bingora kuvuga sinzi kuvuga ndabivuge ngaha i burundi i bujumbura canke muri ekleziya gatolika muri rusangi mugabo mbanze mpere kure mvuge nti muri ekleziya gatolika muri rusangi ibi bintu ubu buhinga ubu buryo bushasha bwo gutumatumana kw'amakuru ekleziya gatolika ibwakira nk'ingabirano imana yahaye abantu n'ubuhinga imana yo nyene iduha gushikako none ntitworeka kubukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza kugira ngo abantu babeho neza babane neza muri rusangi rero ekereziya iranahimiriza mbere iradusaba yuko twobukoresha kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza abantu hajya yezu yavuga ngo gende mukwira isi yose mwigisha abantu mubigishe ni ukuvuga dukoresha uburyo bwose dufise dushoboye gushikako ngo twigishe ekereziya mbere ikasabwa no gutunga mbere n'abifitiye uburenganzira ubuhinga ubuhinga ubu- ibikoresho vyayo bija muri iyo nzira nyene kugira ngo imenyeshe inkuru nziza nuko rero novuga nti muri kiliziya gatolika muri rusangi eh, turabikoresha hariho eh, vyinshi hariho amasite web hariho ayo marezo sosiyo biriho vyinshi kandi bikoresheje kuba co kumenyesha inkuru nziza yego birashika mukigisha mucishije kuri izo mbuga ubwa mbere kwigisha mukumbure ni kimwe mu byo umuntu ashobora gukora sinovuga nti twigisha ubwa mbere ahubwo novuga nti ni ikibanza mu bibanza bishoboka umuntu ashobora gucishamwo ico yoba agomba kubwira abantu ari inkuru ari inyigisho ari ukubafasha kwiringaniza eka ico cose ushoboye kuvugana n'umuntu cocamwo ari rero uwurongoye kereziya n'abakirisu bariko baravugana iyo nkuru yose yocamwo rero urumva yuko bikunda kwicamwo n'inyigisho zirimwo ari ivyo umuntu abamenyesha biracamwo inkuru canke amakuru ari kubatumirira bikorwa navyo nyene biracamwo eka ico cose tuba dushaka kubwira abakirisu turagicisha muri ubwo buryo yego Eh, hora rugero mwebwe muri mu bakoresha eh, ubuhinga bwa none cyane mu gutangaza amakuru ni giki imbuga ngurukanabumenyi cyaje kungura cyane hano mu burundi sinibaza yuko hoba hariho ibijanye n'imbuga ngurukanabumenyi vyoba vyerekeye uburundi gusa biterekeye ibindi bihugu nibaza ko ibiba mu burundi ivyo biba n'ahandi hose ku bijanye cane cane ivyo vyerekeye eh, imbuga ngurukanabumenyi nibaza yuko ikintu ca mbere bizana nuko birahindura ingene inkuru zitangwa n'ingene inkuru eh, zigendagenda la circulation de l'information mu gifaransa ni ukuvuga yuko ahahora ari abamenyeshamakuru cyangwa abantu bafise ubushobozi détenteur de pouvoir c'est-à-dire euh, ubushobozi bujanye n'uko aho umuntu ico akora cyangwa ubushobozi bujanye n'ico ari eh, n'ibiki byose aribo bahora batanga inkuru ubu umuntu wese arashobora gutanga inkuru ni ukuvuga n'umwana arashobora kuja kuri telefone hanyuma akandika akugurura konte yiwe akiyita ko afise imyaka mirongo itandatu kandi afise imyaka cumi n'ibiri hama akavuga ibintu abantu bakamufata gutyo urumva birugurura cane imico bise démocratisation de l'information mugabo rero mu bifaransa démocratisation de l'information burya eh, demokarasi de l'information nayo ni nka ni nka demokarasi nkuko bama bivuga irafise ivyiza irafise n'ingorane yizanana Mm.
ni ukuvuga yuko iyo wuguriye abantu bose bagatanga inkuru n'inkuru z'ububeshi ni nyinshi n'inkuru zica ivutu ni nyinshi n'inkuru zihuvye ni nyinshi n'inkuru eh, zituma abantu batakora nki- nk'ivyo ishengero canke iglise katolike yoba is- isaba eh, ziba nyinshi urumva rero ngira nico nico kintu ca mbere umuntu yo- yoshimikira ko nayo ubundi ho ni byiza cane ko abantu bamenya inkuru bakamenya utwo abantu bayumvira eh, n'ibiki byose hanyuma ikindi kintu ca kabiri naco gikomeye ndibaza yuko ingu- imbuga ngurukanabumenyi ziratuma abantu bahura ni ikintu ciza cane abantu barahura abantu bashobora kumenya inkuru- barashobora kuronka ingene bavugana nyene bavugana byoroshe bari kurera eh, kure.
mugahura mu muryango mugahura ku kazi mugahura ku vyo eh, mukunda canke ku vyo mwanka eh, n'ibindi n'ibindi nibaza ko ivyo bintu bibiri cane cane umuntu yo- yoshimikirako ego jimmy irambona muri umwe mu bakoresha cyane izi mbuga ngurukanabumenyi mu kiganiro cyanyu eh, 7 minutes dans la parole ko mwabyise mu rurimi rw'igifaransa ni igiki mubona bimaze kubungura cyane muri icyo gikorwa cyanyu cyo kuvuga ubutumwa canke ni igiki mubona byoba byarabasubije kw'inyuma nimba byoba byarashitse Ah, murakoze cyane ku mijambo kimwe mu bintu maze kubona vyiza nuko nkuko bamaze kubivuga ah, bavuze imbere yanje nuko ah, izi mbuga ngurukana bumenyi zaje ari ikintu gifasha cyane nk'ubu kenshi nk'iyo ugerageje kuraba ah, dufate nko muri iyi myaka itatu canke ine iheze hari igihe wasanga amakuru atangirwa gusa nko ku maradiyo canke ku bimenyesha amakuru ugaca usanga rero kandi ntivyari ibintu vyoroshe kuko wasanga bisaba uburyo bwinshi wasanga atari abantu bose bashobora gushika aho hantu nko muri ayo maradiyo ubu rero kimwe mu vyo vyahinduye maze kubona vyatumye abantu nk'uko hona bivuze umuntu wese ashobora gutanga inkuru ni nka revolution kanaka yabaye yaje usanga aho v- biroroshe cane biroroshe ko uno munsi umuntu ashobora gutanga inkuru bivanye n'ahantu kanaka ashobora kuba ari bigaca bituma rero benshi bashobora kumenya amakuru mu mwanya muto ariho ndacavuga cyane cyane turacari kuri aspect positif novuga ni ivyiza vyavyo kuko nibaza kumbure turashaka gushika no kuri ico ariko mu vyiza biratuma umuntu ashobora gutanga inkuru vyoroshe kubera uku kuntu habaye gutera imbere hari internet ibi whatsapp facebook bitandukanye birafasha cyane je nko mu gutanga ubutumwa bwiza nabonye bimfasha binyorohera ugasanga biratuma umuntu ashobora kuza aratanga inyigisho akigisha abantu agatanga ubutumwa bwiza bitamugoye bitamuvunye kandi ukabona ingaruka ni kuvuga ngo hariho ama feedback hariho abantu barakwandikira abantu barakubwira ati iki iri jambo kanaka ryigishijwe ryaramfashije ryarahinduye ubuzima bwanje nari ndi muri ibi bintu ndashobora kubivamwo ni kuvuga ngo muri make hariho hariho ivyiza tukiri kuri ico ntidushobora kutabukoresha ubu buhinga kuko ahanini twebwe intumbero nuko nuko dutanga ubutumwa bwiza nuko bushikira benshi bashoboka ni kuvuga ngo izi ngabiriro zitandukanye imana yagiye ikoresha abantu ugasanga bazanye imihoro itandukanye nimba ari whatsapp nimba ari facebook nimba ari itandukanye ni kuvuga ngo kuri twebwe turayikoresha kugira ngo benshi bashobore kumva ubutumwa bwiza biciye muri izo mbuga ngurukanabumenyi iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
jimmy mbiga muba mukorana n'aya mazu asanzwe afise ubwo buhinga cyane mu gukoresha izo mbuga amashirahamwe donc yego.
eh amashirahamwe turakorana cyane kuko urumva usanga ukoresha iyi internet yabo usanga dukorana hanini ndavuga cyane cyane nk'ukuye nk'aya mashirahamwe y'abahora rugero cyangwa Ama- andi mashirahamwe yigenga yo kumenyesha amakuru yoyo yoyo usanga nivyo turakorana mugabo sinovuga ko ari cyane ko nk'ubu ndavuga nk'akarorero uvuze uti ndashaka kuja kuvuga ubutumwa bwiza mu radio kanaka cyangwa mu televiziyo cyane kanaka cyangwa ndashaka ah, ndashaka message ntanga iziraca mu mu kinyamakuru kanaka ndibaza yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi bararihisha bo barashaka kubwira ati none twebwe natwe kesiko nganye turonka iki muri ivyo bintu kuko nabo urumva bategereza gukora rimwe na rimwe rero hari igihe usanga n'ubwo bushobozi kumbura atagufise mugabo ugasanga umutima wari inyuma we bashaka gufasha abantu mugabo ugasanga ubwo bushobozi cyane nabwo ufise kandi mu buryo buri- burimwo abahinga Eh, muri co- ico cy'ubuhinga coco nivyo turagikorera ko kuko usanga urabona uno munsi hari iterambere hari abantu benshi usanga bazi gu- gu- gutreta amavoix ku ku- kwanregistra une émission muri ubwo buryo abo rero kenshi turakorana higihe usanga ufise umuntu ugasanga ariko arabigufashamwo kumbure nawe ukakwaka amahera kubera u- iryo terambere abo rero turakorana muri ubwo buryo Ah.
yego pati nta ngaruka zihari cyane cyane mu bijyanye no gutangaza ijambo ry'imana biciye kuri izo mbuga ngurukanabumenyi ingaruka mbi mushatse kuvuga ingaruka mbi yego kuko nziza zavuzwe ego murakoze nta kintu kitagira uruhande rutari rwiza ururondeye urarutora mugabo kandi nk'uko babivuze ico kintu bita demokratisation de l'information ko bose bashobora kuvuga bakabwira umwe canke benshi icarimwe eh, mbere bari bavyita massive communication mu congereza ni kuva abantu bose bashobora kuvuga bose bagashobora kubwira bose harimo ikintu kimeze nk'akajagari tubishize mu vy'ukwemera mu vy'indinganizo y'amashengero nk'uyu mwene wacu urumva ko avuga ko we ahaguruka akigisha iwacu muri kiliziya gatolika nk'aha a- bi- arinda ur- ubutumwa kurungikwa guhabwa in- uburenganzira bwo kwigisha abantu yumvira abantu ijana bahagurutse bose bakigishiriza rimwe tuzofata iki tureke iki wiyumvira hari ibyo bita le vagabond spirituel du net hari abantu ba- kuvuga bayerera batembera kuri interineti barondera aho bazoshimikira aho bukubakira ubuzima bw'umutima wabo kubera batazi n'uwo muntu baguye ko baratembera ugasanga avuze ngo ibintu kumbure nivyo vyombumba ugasanga rero abantu harimo ukuntu kukujuragirika kurashoboka mu vy'ukwemera kuko umuntu ntamenya uwamwigisha ninde ubu natwebwe iwacu muri keza gatolika turabuza umuntu ko agenda kuri interinete ngo ndaronse inyigisho ngo kopiye ngo yempirime ngo aze ngo a- ninde yavyanditse yabikuye hehe raba ko bi- bihuye n'inyigisho dusanzwe dufise ko cane cane vyanditswe nande Ico gihe mwanka tutaramenya yuko azana ngo aze kubyigisha cyangwa yuko yuko inyigisho abikoresha zishobora kuba atarizo ubu ubwabyo kuko kwigisha bisanzwe bifat- bisigwa ko uwigisha aba azi ibyo yigisha abwira uwutabizi none uwo muntu ariko arigisha ninde iwacu naho bikeneye ko aronka uruhusha rwo kwigisha si uwo ari we wese yigisha manda niko babyita uburenganzira bwo kwigisha abantu aho rero eh, murabona bimwe bita web 2.0 canke eglise 2.0 ekiriziya aho bose bashobora guterera bose bashobora kuvuga i- niko ubuhinga bubidutuma birabiturekurira mugabo si bose boshobora kwigisha si inyigisho iyo ari yo yose yemewe kuko ntituba tuzi wanditse kuri whatsapp uronka amagurupe cumi iyo nyigisho irasanzara nabona na refe bita homeopathique de media de réseaux sociaux birasanzara ubwo nyene birakwira hose ni virus mugabo nivyo turazi iyo bivuye mu- tubona bihuye n'ibindi dusanzwe twigisha bira- birahuye n'ijambo ry'imana byinjira mu zindi nyigisho mbe uwo muntu yabitanze ariko arigisha abantu ninde murumva yuko ngaho turagerageza kurondera ari byo benshi kubera ko muri ingorane n'ibiki a- batoratora nuko gutoratora ku bisanzwe si byiza nico gituma hoba u- indinganizo no mu gukoresha ubuhinga nyene Eka na twebwe Diane Ndonse tugukengurukire twongere dukengurukire na mwebwe nshuti bakunze mwatanguranye natwe ikiganiro n'abadusamiye hagati na mwebwe mwakenuye yakoze Fasil Gebehu yacegeranije hamwe na Agenio Hadius yagifash- yagishikanye ahiwanyu na Lidiane Nahazwe tuzongere ejo nkaho twatanguriye
ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha